amahoro n'amahirwe kuri mwese
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka w'u rwanda uhuza gisenyi goma bahangayikishijwe n'ingamba zashyizweho zo guhangana na covid 19 leta igomba kudufasha ikorohereza abantu bagomba kwicara bagatekereza ku bantu batuye ku mipaka twugarijwe n'inzara iyo abantu bagiye muri kongo amafaranga hano mu mujyi wa gisenyi aba ahari ariko kugeza isaha twishwe n'inzara nta kazi kari muri uyu mujyi wa gisenyi ngatwe rubanda rugufi inzara itumereye nabi uyu ni umwe mu bakoraga ubucuruzi bwambukiranya umupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza uzwi nka commonwealth yagombaga guteranira i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu yongeye gusubikwa turagaruka kandi ku kibazo cy'umutekano muke muri cadi no mu karere ka sahel nyuma y'urupfu rwa perezida idris deby ni mu kanya ntimujye kure amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza uzwi nka commonwealth yagombaga guteranira i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu yongeye gusubikwa iyo nama yari iteganijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza itangazo ryashyizwe ahagaragara na perezida w'u rwanda paul kagame n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa commonwealth patricia scotland riremeza ko inama y'abakuru b'ibihugu n'aba za leta bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza yagombaga kubera i kigali itakibaye kubera icyorezo cya covid 19 perezida paul kagame yavuze ko icyemezo cyo gusubika iyi nama ku nshuro ya kabiri cyatewe no gushyira imbere ubuzima bw'abaturage bagize umuryango wa commonwealth muri ibi bihe bikomeye bya virusi ya korona nk'uko bigaragara muri iryo tangazo icyemezo cyafashwe hakurikijwe amakuru ya nyuma afitwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms n'ikigero ufatiraho mu kugena ingamba zo kwirinda umunyamabanga mukuru wa commonwealth patricia scotland yavuze ko icyorezo cya covid 19 gikomeje kugira ingaruka mbi ku bihugu bigize umuryango wa commonwealth byinshi muri byo bikaba bikomeje gutakaza ubuzima bw'abaturage bahitanwa nacyo mu ibaruwa igenewe abagize uwo muryango yanditswe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatanu patricia scotland avuga ko kugeza ku itariki ya kane ibihugu makumyabiri n'icyenda kuri mirongo itanu na bine bigize umuryango wa commonwealth byafashe icyemezo cyo gufunga imipaka imwe n'imwe cyangwa yose yongeraho ko ibihugu byafunze imipaka byahagaritse n'indege ziva mu mahanga cyangwa cyangwa zigafatirwa ingamba zikarishye avuga rero ko abakuru b'ibihugu n'abaza leta bari kwitabira iyi nama bari kuba mbarwa ndetse ko n'abari biyandikishirize kuza mu mahuriro azayibanziriza bari hagati ya cumi na cumi na gatanu ku ijana by'ababaga biyandikishije mu mahuriro asanzwe abanziriza inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta patricia scotland yavuze kandi ko iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda n'igicogora abantu bakongera guhura iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza izabera mu rwanda perezida paul kagame akaba yiteguye kuyobora uwo muryango mu gihe cy'imyaka ibiri kuva igihe inama izabera mu gihugu cye agasimbura kuri uwo mwanya boris johnson minisitiri w'intebe w'ubwongereza itariki izaberaho ntiyatangajwe venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international watangije gahunda yo gutabariza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifunzwe mu bihugu bitandukanye muri zo harimo umurundi jereme rukuki uwo muryango uvuga ko yazize ibitekerezo bye amnesty international irasaba leta y'u burundi guhita irekura iyi mpirimbanyi uburundi bwo bukomeje kuvuga ko nta mfungwa za politike zifungiwe muri icyo gihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza Kete yarungikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye n'ayandi yandikiwe Germaine Kuki n'umuryango wiwe ku giti ciwe yo kumuremesha amaze kurenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu ni kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka uheze Kuki ico gihe hashirwa mu bantu cumi ku isi isekeza rya Amnesty International ryasaba yuko barekurwa ryiswe Rights for Rights uri munyoki mutunga yahoze ari umukuru w'inzego zose z'ubutungane muri Kenya ubu akaba atwara sentare ntahinyuzwa y'ico gihugu akaba yanafunzwe mu myaka mirongo umunani yaz'ivyumviro vyiwe ubu akaba ari mu banywanyi ba Amnesty International avuga ko leta y'u Burundi atakindi ikwiye gusaba kugira ngo irekure Germain Kuki I can feel the pain of this of uh, Germain and his family because I'm quite certain he has a, a young family I, I went to detention you know when I was 35 I took kids then ndatahura cyane umubabaro wa germain n'umuryango wiwe kuko jewe ubwanjye nafunzwe imyaka indwi mfise umuryango muto nawe mwibohero mfise abana babiri ku myaka mirongo itatu n'itanu gusa kandi ndazi nawe n'ibyo ariko aracamwo ahatemerewe n'abamugendera murazi ubuzima bw'imbohe nk'ubu turi mu bihe by'ikiza cya covid cumi n'icyenda iby'uburenganzira bwo kuvurwa ntibivugwa ibaza aramutse agwaye vyoba bibi cyane nobabwira ko numva rwose umubabaro w'umuryango wiwe n'abana biwe muri make tubwirizwa kubwira leta y'u burundi ko itegerezwa kumurekura kuko ibyaha yageretswe ko nta fatiro bifise niko mutunga asigura Irungu Houghton nawe umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty Kenya asaba indongozi z'u Burundi gushira mu bikorwa ivyo ziyemeje.
There is a story that um, the Chief Justice reminded me of which was a story of a, a peasant uh, farmer who was arrested in uh, Latin America.
Hari kuri umukuru w'ubutungane yanyibukije ko umwirimizi wo muri Amerika y'Epfo yatawe muri yompi arafungwa maze Amnesty iramuvugira yandika makete. Perezida ahamagaye ujejwe umutekano hagati mu gihugu amubaza ati uyu murimyi ndiko ndumva ivyiwe vyakwiragiye hose ninde uwundi amwishyura ati ni umunyagihugu asanzwe perezida nawe ati ntasanzwe kuko abantu bose bazi izina ryiwe ku isi natwe dushobora kumenyekanisha izina rya rukuki rikaba rurangiranwa kandi ibintu bigahinduka ariko nibaza ko uburongozi bushasha bw'igihugu buzubaha agateka kazina muntu nk'uko bwavyemereye amakungu turafise ijambo rya perezida aja mu mabanga mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri dusaba perezida gusa gushira mu bikorwa ivyo yemeye kandi ukurekura abafungiwe politike ni intambwe ya mbere yerekana ko bitaye agateka ka zina muntu
kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi guheze mu gihe yatanguze isekeza ryo kurekura abanyororo yagiriye ikigongwe perezida evariste ndayishimiye yasavye abantu bose biyumva nk'abafungiwe politike kumwandikira ubwabo maze akabarekuza icaha ikigira politike umuntu akora gufungiwe politike ubu nyene azoca n'abitikete abwira iyo politike afungiwe azoca afungura uwuzi ko afungiwe politike azaca n'abitikete atuje gufungiwe politike abwire neza nyerekanye baje ndaho mu bitabo mpanavyaha yuko ari politiki afungiwe hariho afungiwe icaha hariho abantu batazi gutandukana hariho umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaha umukuru w'umugabo akavuga ngo umuntu wanjye arapfunzwe afungiwe politiki yaheye ubundi nawe ugasanga umenyesha amakuru akoze ikibi ngo mfungiwe umenyesha amakuru sivyo umumenyesha makuru azobafunzwe azira ko umumenyesha makuru arazotere n'ikirikete ubwo nyene azotasohoka mu burundi hariho abantu bavuga ngo zokwica umuntu ngo muga ndazi yuko muganga wanjye uzoca utonda nce jewe nigayagayira ngo ndazi yuko ndi muri sosiyete sivile nzokora icaha hanyuma sosiyete sivile zose zice zigira imyiyerekano nce ndekugwa itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize sentare ntayinyuzwa yasambuye ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura yankiye kukikunguririza ingingo y'umucamanza wa mbere yo mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yamuhanishije umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri iyo sentare yasubiye kuruburanisha kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatatu uyu mwaka irushira mu mwiherero uwo munsi nyene umwe mu bashingwamanza ariwe yatubwiye kubo bunganira bataravugana ku bijanye no kwandikira umukuru w'igihugu rukuki yahoze akorera ishirahamwe akati rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu yari yahagaritswe mu kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yagrijwe ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho ugufashanya n'abisha polisi n'abasirikare ukubomora inyubakwa ingamba za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigumuko ibi byaha nizo byagirijwe abasirikare n'abapolisi bari guhirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rukukiya ntagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishyirahamwe ry'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati burundi yahora akorera umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri nico gihano ca mbere kinini cari kimaze gusabirwa no guhabwa uharanira agateka kazina muntu mu burundi eroje burikaneza ijwi rya amerika Bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka w'u Rwanda uhuza Gisenyi Goma uzwi nka Petit Barriere n'abari batunzwe n'abakora ubu bucuruzi batakibasha kubukora bitewe n'ingamba zashyizweho zo guhangana na covid cumi n'icyenda barasaba leta gushyiraho ingamba zorohereza ubu bucuruzi kubera ko hari abicwa n'inzara nk'uko bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika babivuga ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean batiste ndabananiye
uyu ni umwe muri abo bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka udashaka ko tumuvuga amazina ku mpamvu z'umutekano we twanahinduye ijwi rye ni ukubaho nabi kuko twabaga dutunzwe no kwambuka ubuzima bwacu bwa buri munsi urumva iyo umuntu adakora niba baryaga kabiri mu munsi bakarya rimwe cyangwa se ntibarye ubwo ushatse kuba ko hari igihe murya rimwe cyane uwo mucuruzi w'imboga n'imbuto yongeraho ko afite umugore n'abana bane anavuga ko abashaka kwambuka babanza gupimwa virusi ya korona ko abo basanze ari bazima bashyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwambuka yongeraho ko kwibona kuri uru rutonde biba ari nko kubonekerwa kuko kurwisanga bifata igihe kirekire abatarwisanzeho batangira kwinginga inzego zo ku mupaka batekereza ko zabareka bakambuka ariko bikaba iby'ubusa nk'uko uyu mugabo akomeza arisobanura hari igihe biba ngombwa yuko umara n'ibyumweru bine wowe utarambuka tugenda dusaba kandi tunatakamba mu buryo bukomeye cyane ngo niba utasohotse uzasohoka ikindi gihe ugasanga hari n'igihe ugenda bakakubwira ngo baretse abantu barambuka ngo benshi baherayo ngo ntibagaruka ufite ntabwo wagenda ngo uhereyo uzi neza yuko aho uragaruka ari icyo uri kubabona abagenda bagaherayo nuko n'ubundi baba babona ko ubuzima bwabakomereye uyu mugabo avuga ko leta ikwiye korohereza abakora ubu bucuruzi bakajya bahita bambuka avuga ko ababashije kubona ibihumbi mirongo itanu byo kwipimisha icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku ikubitiro aribo boroherezwa bakambuka nta nkomyi yongeraho ko we atari kubona ayo mafaranga kandi igishoro yari afite cyari ibihumbi mirongo itatu asobanura ko abo bahita bafata cya gipimo cyihuta kimara iminota mirongo itatu bagahita bambuka ko abatinda bene kariya kageni ari ababuze ibyo bihumbi mirongo itanu kuri we ubwo ni ubusumbane bushingiye ku bushobozi jean claude bazimaziki nawe ukora ubwo bucuruzi asobanura ko kwambuka byorohera ababanje kwishyura ibyo bihumbi mirongo itanu ashingira ku mucuruzi azi nawe ukora ubucuruzi buciriritse wabashije kwibonera ibihumbi mirongo itanu akipimisha ahagana mu kwa mbere k'uyu mwaka mfite mugenzi wanjye wari wishyuye ibyo bihumbi mirongo itanu we aragenda iyo igipimo cyashize akipimisha yarangije kwipimisha agahita yinjira igoma ubwo byafata amasaha atatu atari yambuka abenshi nabo basa basaba kugira ngo borohereze aho bajye barambuka bajye gucuruza bazimaze iki yongera ko abipimishije kuri ayo mafaranga baca ku mupaka munini uzwi nka grande bariyeri ko umuntu ashobora gutegereza kugera ku rutonde rw'abambuka igihe kirenga n'ukwezi ngiraho nsanga bobakari afite uburwayi avuga ko bwitwa ikiruguyo yongera ko ubu burwayi ari ubumuga budatuma agira icyo akora ngiraho nsanga ni umwe mu bavuga ko bari batunzwe n'abo bashakanye nabo bakoraga ubucuruzi avuga ko umugore we yari asanzwe akora ubucuruzi ku gishoro kitari kirengeje amafaranga y'u rwanda ibihumbi mirongo itatu ngiraho nsanga yongeraho ko ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abatishoboye ko umuryango ubayeho nabi cyane bityo ko leta ikwiye kwiga kuri iki kibazo ikakibonera umuti umugore aba yicaye leta igomba kudufasha ikorohereza abantu bagomba kwicara bagatekereza ku bantu batuye ku mipaka twugarijwe n'inzara iyo abantu bagiye muri congo amafaranga hano mu mujyi wa gisenyi aba ahari ariko kugeza isaha twishwe n'inzara nta kazi kari muri uyu mujyi wa gisenyi nkatwe rubanda rugufi inzara itumereye nabi abantu bose batinya imana kandi bakaba bazi gukorera urukundo gufasha abatishoboye ko bibaho barabikora ufite ubushobozi ntabaho umpaye inoti y'igihumbi ukambwira uze gutora akawunga ibiro bitanu iwanjye ni muri ubwo buryo mbayeho ngiro nsanga avuga ko ubwo atari akibasha kwambuka bitewe na covid cumi n'icyenda umugore we yahise yinjira mu bucuruzi bwo mu muhanda buzwi nko kuzunguza ku gataro ngiro nsanga yongeraho ko abashinzwe umutekano wo mu muhanda batse umugore we ako gataro inshuro eshatu kubera ko bitemewe kuzunguza mu muhanda avuga ko ahanini byari byo byatumye igishoro kirangira ariko ko ubucuruzi bworoherejwe umugore we yashakisha igishoro akubura ubucuruzi bwe gusa umuyobozi w'akarere ka rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza pasifike ishimwe arabasaba gukomeza kwihangana bagategereza ko icyorezo kigabanya umurego kwambuka barafite inzara yo kwambuka cyangwa se inyota yo kwambuka ariko ntibihangane uko icyorezo kigenda gicisha makeya imibare izajya igenda ikomeza kwiyongera uh, wenda bizasubira no mu buryo busanzwe ntabwo navuga ngo ni ryari hatangiye hambuka mirongo ine na batanu tugenda tuzamura imibare ubu tugeze ku gihumbi magana cyenda ku kibazo cy'uko abakora ubucuruzi banyura ku mupaka wa petite bariyeri batinzwa hanini n'uko inzego zo ku mupaka zimaze gushishoza kugira ngo hatagira uwambuka afite umugambi wo guhama muri kongo ishimwe avuga ko uko gushishoza ari ngombwa kandi ko kuri mu nshingano z'izo nzego ishimwe yongeraho ko abambuka baza cyangwa bagiye gucuruza bose bapimwa cya kizami cyihuta kimara iminota hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri ariko ko bategereza ko bashyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwambuka bigenekerezwa ko mbere ya covid cumi n'icyenda kuri uyu mupaka hacaga abanyarwanda ibihumbi makumyabiri na bitanu ku munsi jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika i rubavu
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'urupfu rwa perezida Idris Deby wa Chad abantu benshi baribaza aho ibintu bigana muri icyo gihugu bifite ingaruka ki mu karere ka Sahel no kuri Afurika muri rusange mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabiganiriyeho n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano Generali Emmanuel Habyarimana na Profeseri Paul Kananura impuguke mu by'amategeko na politike y'ububanyi mpuzamahanga duhere ku rupfu rwa perezida Idris Deby waguye ku rugamba nk'uko leta ya cadi yabitangaje generali habyarimana arasobanura niba ari ibintu bisanzwe ko umukuru w'igihugu ajya ku rugamba umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi umusirikare uri ku rugamba arujaho arujaho ku buryo buteguwe ku buryo budasubirwaho ko umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba ntabwo aba arimo ba mbere abasirikare ba mbere barwana ntaba arimo abafisiye bayobora amakompanyi n'amabatayo yewe n'amaburigade yewe n'amadiviziyo we rero ajayo nk'umugabo w'umukuru w'ikirenga akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa kandi ntahorayo ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda akamarayo nk'umunsi ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo uyaguriye ku rugamba kandi nyamara ba shefu majoro baba bahari abategeka ibice by'ingabo imitwe y'ingabo za diviziyo za burigade za batayo baba bahari ntabwo rero we byakumvikana ukuntu yaba yapfiriye kuri aho icyo bita ligne de front ubundi ntibyumvikana si ngombwa ko ari n'umusirikare kandi niba ari n'umusirikare nawe igihugu kiba kimukomeyeho ko ni nk'idarapo ry'igihugu kuko ubundi bivugwa biragaragara yuko mu makubitiro apfuye igihugu kiba gicitse umugongo nicyo gituma rero bagomba kumurinda ku buryo bushoboka bwose ntabwo rero ari we ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere cyane cyane yishwe n'inyeshyamba ntabwo byumvikana ngo hari ikibazo turakomeza tubiganira ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za leta zunze ubumwe za amerika na ambasade z'abongereza zari zatanze imbuzi amakuru avuga ko umurwa mukuru njamina ushobora guterwa n'inyeshyamba nanone ibyo biratera kwibaza umuntu akibaza ati ese mu buryo bwa sitarateji ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yari asanzwe afite ayo makuru urakoze nanone kumbaza icyo kibazo ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma bavuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo kuba umugabo w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye ibihugu byo mu gifaransa byitwa renseignement aba abifite ku buryo buhagije si ngombwa ko bibwirwa n'abanyamerika cyangwa n'abandi abo ari bo bose agomba kuba bifite ku buryo bwuzuye buri gihe igihe ku kindi umunota ku wundi kuko afite ababishinzwe aba azi ko bafite ubushobozi buhagije ari mu bumenyi ari mu bikoresho n'ibindi byose ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera aho ariho hose baza gutera muri murwa mukuru batera nk'ariya baturutse ku mupaka wa nijeri aho baturuka hose we aba afite abasesenguye bazi neza aho umwanzi azaturuka bafite ibijyanye n'umwanzi byose nicyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu kabone niyo baba bateye umurwa mukuru umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo no kugeza amagingo yabo baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za kane ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri foromo Professor Paul Kananura urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare mu buryo bw'ubutegetsi cyane ko umuhungu wa Idris Deby ubwe ariwe wari ukuriye abarinda perezida wa repubulika ari we se ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero murakoze cyane nkeka yuko bitashobokaga ariko byarabaye nubwo byatunguranye icyo nshobora kuvuga ni uko marshal dirisi debi yari indwanyi yajyaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye yewe akajya n'imbere kuko buriya muri cade bafite uburyo ubundi yenda ubu byarahindutse bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri dezeri bakarasana ubwo barangiza bakagenda ibyo rero nawe igihe cyose cyane cyane akiri umusore nubwo yari perezida yahoraga abikora edayeri yigeze no kuvuga yuko ariwe perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo byo bari gupfa byinshi cyane kandi bishingiye no kuri iriya manda cyane cyane no kuri iriya manda ya gatandatu yiyongeje ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza icyakora ibyo ari byo byose yapfuye ari ku rugamba ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri mirongo itanu ukurikije aho barwaniraga urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu hejuru y'irugu ibyo nabyo byerekana yuko iyo aba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumurasenda n'imbere icya gatatu ni uko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi barimo abajenerali n'abakoroneri bageze barenze icumi abandi bakanakomereka ariko abo bakomerekeye mu rufaya mu kurasana urufaya kw'ababarinze icyo gihe amaze kwitaba imana niko bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba imana ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze ibyo ari byo byose yagiye ku rugamba ku itariki ya cumi na karindwi ku itariki ya cumi n'umunani nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba ari naho haje kuzamo icyo kibazo inama irangiye cyo kurasana nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya cumi n'umunani nubwo byatangajwe ku itariki ya makumyabiri bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo ntabwo ari ibyo biganiro kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya makumyabiri n'umunani ubwo mubyara we wigeze nawe kuba inyeshyamba nyuma bakaza kumvikana witwa yaya diru yaje muri njamena ashaka kwiyamamaza hari hasigaye iminsi ine ngo batange za kandidatire mu kigo kibishinzwe none hageze muri kapitali ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngo atitabye ubutabera kandi ngira ngo perezida ntiyashaka ko hagira undi muntu wo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice none haza gufata baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera muri uko gushaka rero kuza kumufata byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana haza gupfiramo nyina urumva uwo nyina ni nyina wabo wa idirisi debi ibyo rero kuko hariya muri cade abasirikare benshi cyane cyane bakuru n'abo mu muryango umwe bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo mu bamurinda ni uko rero kuryana mu muryango kuzanamo umwiryane no kutumvikana byamuviriyemo urupfu ngira ngo uwamurashe ntabwo ari uko batumvikanye muri iyo nama ahubwo ngira byari uburyo bwo kwihorera nkurikije ukuntu bivuze ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byashyizwe ahagaragara cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye
mbizi mu ikambere nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana kandi tuganira n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivire mu kanya turajya kwa generale habyarimana ariko ugifite mikoro urebye amateka ya cadi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na za mirongo inani na gatatu kugeza mu gihe cy'ubukoroni bw'abafaransa ndetse na nyuma yaho cadi imaze kubona ubwigenge yaranzwe n'imvururu haba mu gusimburana ku butegetsi haba kotsa igitutu ababufite haba imitwe y'abitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bihanye imbibe na cadi ibyo bintu byose biterwa n'iki porofeseri paul kananura ibyo bintu biterwa n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza abandi ubifashe muri rusange nka buriya abayisilamu yego ni benshi ariko baryamiye abakirisitu aho ni muri rusange noneho nk'ubu ngubu perezida idirisi debi niwe wari umazeho igihe kirekire niwe wari uyoboye igihe kirekire imyaka mirongo itatu ntibyari byarigeze bibaho muri cade ariko muri cade kuyobora bishingira ku bintu bibiri ni igisirikari n'ubwoko bukurwanirira buriya idirisi debi ari mu bwoko bw'abazagawa ubu nibwo buyobora kuva yajyaho igisirikare nibwo buyobora igisivire ku buryo ako gatsiko inzego z'umutima w'igihugu n'ibigo bigenga umutima w'igihugu nka mirongo itatu biyoborwa n'abantu bo mu muryango we n'abo muri ako gace basangiye ubwoko ibyo rero nibyo bituma igihe cyose habaho abandi barakara bagakora iyo mitwe yo gutera igihugu bagakora bakaba inyeshyamba kandi noneho n'ikindi gitangaje ni uko habaho n'inyeshyamba nk'uko nabivugaga no muri iyo miryango y'ubwayo uwo nguwo ya yadiro ni mubyara wa perezida witabye imana akaba ari nayo mpamvu biba bikomeye bamaze kumvikana yaraje amugira minisitiri amaze kumugira minisitiri igihe cyaviriyeho akaba umujyanama we aho ngaho mu biro bya perezida wa repubulika bakora imirimo yindi inyuranye ku buryo mu minsi yashize yari yamugize na ambasaderi muri uriya muryango wa semake w'ibihugu byo muri afurika yo hagati bihuje ubukungu n'ifaranga rimwe ry'amasefu yewe wabivuyeho ejo bundi muri uyu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri nibwo avuye kuri uwo mwanya wa ambasaderi ariko kuko yari atangiye gusa n'ushaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika nibwo rero atangiye kujya avuga bimwe na bimwe cyane cyane avuga umudamu w'umukuru w'igihugu ko hari amafaranga yanyereje ari n'ibyo ngibyo bamutumiriye mu bucamanza akajya yanga kwitaba ubwo rero yari yaje muri uku kwezi kwa kabiri gushyira kugira ngo atange kandidatire kuko niho habaye ibyo byago byateye umwiryane mu muryango ndetse no muri ubwo bwoko bwabo bikaba binaviriyemo urupfu perezida idirisi debi ariko umuntu akaba yakibaza gusa nk'utubazo tubiri ese ni uwo mwiryane gusa umuhitanye cyangwa hari n'ikindi inyuma ukundi kuboko kutazwi cyangwa se nako gushobora kuba guhari nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fatuma arimasi karara naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuza